my correct people dem say one wonder no dey finish o every day wey we dey wake up na we dey see new new things o for social media concerning olori olori tobi philip especially and olori mariam shebi we know say as olori tobi philip don born pikin e don born twins we know say jealousy e go full everywhere shebi we know say jealousy na e go take control for everywhere e go boku boku for everywhere and na di jealousy na na e dey dey everywhere Na my pipo hmm no be small jealousy no olori marian don come out to. Oh. He say na she na e go dabaru tobi philip He say she go expose tobi philip He say "You know why Because of say she know as Toby philip take excuse me Toby philip take get belle as Toby philip take born those children He say she know the secret she know everything di tin sef shock talize me say if you know say you know the secret you know everything why you no use the same secret take born your own my people." oya make we enta wetin carry us come here right now my people. welcome to bose corners tv as you they go they come back Oh na god na him go bless you na They dey tok about royal home nigeria celebrities for here I abeg make you follow subscribe o oh, make you share this video so that anytime they carry gist they come and go they hear am oya make we enta wetin carry us come here now thank god go bless you now my correct people, shebi una remember say Olori oloritobi philip and mariam and eh, who again runke shebi una know say dem dey very very close hmm dem close o dem dey do friendship friendship with crime you understand especially mariam with tobi you know say e get one time wen be say Toby go draw caviezi make e give am money make e take pay for makeup all those people wey dey make person up oh, wey dem call dem makeup artist right okay so na mary ah, as caviezi no come give her caviezi come dey say make e suffer e talk say you no trust the makeup artist make before dem go go talk am for social media because e don't tell them say anything wey dem dey see make dem dey keep am um, These people no dey hear word o because you don forget say in the era of queen naomi wen dem marry queen naomi is different from this time and when dem marry urola no be that kind of time we dey again di everywhere don wake up everywhere don make shele shele so na so we no see am so na im make am wen be say maria say e know as toby philip take get belle e say e go expose her and so we hear am o oh, my pipo na wetin we hear for social media na we dey come dey touch life for here i no add join am i no cut comot o oh. anyone wey una see for there wey una know say hmm if una get more gist wey una wan tell me when una know say una no understand may you na write am for comment section i go dey get back to una but make una watch this video well o and leave una own comment thank you maryam When we dey see so e he say e go expose tobi philip o e say because he know as tobi philip take get belle my people. hmm He said because of say you know say last time Toby babalawo he come palace o wen e come find Toby, wey only of ife come see am come say how you take enter my palace na e come tell oni of for everything say now he dey give him mercy but the thing is that if you no be babalawo wey they keep us, you know, as woman when you get belle as e be say you e dey marry traditionalist you are free to do anything. na im make oni of ife leave the man make e go say mm. na as e talk say na iba medicine na im dey give am pregnancy medicine oni of ife look am two times say im be king e suppose to as e, why e get belle e suppose to drink ya iba na iba abi yaba medicine you suppose to drink am ah. not be dem say no be all all babalawo not be babalawo there is babalawo for pregnancy there is babalawo for him there is different kind of babalawo now that they see my people so now im make am only of Ife come leave am ah. come say make it make the babalawo they go so this one now come make me here because of di gist wey marian they hear i just believe say marian they very very jealous because of say marian not get belle you understand marian con dey lie now say she get belle meanwhile she not get belle o according to the gist when they hear They say marian not get belle e never one day get belle for caviarcy na that's tin na im dey pay marian for body my people. hmm na wow o dem no dey use belle They laugh person know. Eh, as the dey find belle i pray may god give her. And no day against her again o -huh. Eh, my people, my people. pipo people pipo know say as the time wen two you get belle a lot of complications a lot of talk Now fully side some people say she not get like when queen Ami get belle ah queen Ami, a lot of talk even when she born and ah arewa na god na him go punish you you no go know peace for life even when queen naomi born the way wey arewa take hate queen naomi eh arewa <tsk> see am before as queen naomi born arewa people dey play am we all dey jubilate arewa come put christianity dis thing wey ekwenami take go preach for oluburi church e come put am for her channel e come dey plan till <laughs> na that day of load do for his e channel i never see that kind thing before arewa wicked ha na e make e pay me as i no know arewa i want to know her direct okay that one okay i don't see her. i don't see her. That one she dey lie lie na arewa o hmm so my correct people. hey god hey hey They say oh, olori me, philip Now e come tell Mary and say make wetin marian they look for as marian they tok say eh he go expose her i go do this one i know as you take get i know as you take do this one e tell marian make marian go ahead make marian expose her say because of say she not send marian and wetin she talk with that one say ah wetin they worry marian sef say anything if you like oh you expose me i not send you now anything when you like make you do na your own na you dey me and you not get anything na wetin dem say mariam tell am na wetin dem say toby philip tell mariam because mariam oh e don too much instead of mariam to look for her own e come begin dey carry person wey dey come e come even invite uh, olori to um e come invite this woman iyalaje say because of say iyalaje na im introduce tobi to caviarcy um, eh, thomas na wetin be name moses sorry to caviarcy guy that moses you understand na dat moses come carry am go for you go hear when Toby do interview When he say na hook up na he say no caviarcy see eh iyalaje and Toby philip na im dey always dey go out go wait for oni of go drive comot e go come go meet am any party dem dey go you no carry queen naomi o oh. e go drive comot e go go meet Toby philip we dey see dem na Toby philip oh, wear coloured hair so Toby philip say nothing wey yala uh, eh, and fit do am e say e don born e don born